bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jowe diane nirinahazwe ejo aho bukera urwego rujeje gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora mu gihugu c'u Burundi CNC mu mpfunyapfunyo ruzohura n'indongozi za bimwe mu bimenyesha amakuru bitari bigifise uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi amaradiyo bitegekanijwe ko azotezurirwa yoba yiteguriye none gusubira gukora ibibazo bijyanye n'uburyo turazi yuko tuzohura nabyo ibibazo by'ibyuma turazi ko tuzohura nabyo ibyuma bimaze imyaka itanu bidakora ariko n'ibintu birondegwa bikaronka igikuru ni ukuronka urwo ruhusha rwo gusubira gukora uyu ni leon masengo atwara radiyo bonesha fm imwe rudende mu maradiyo yugawe aturiwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yatumiwe mu nama y'ejo ku wa mbere avuga ko biteguriye gusubira gukora n'aho ibibazo birimo ivyuma bishobora kuba vyarononekaye bitabuze turabigaruka ko handi hato mu masaha make ari mbere u rwanda ruratana mu mitwe na gine konakiri muri kimwe ca kane co gusozera irushanwa ry'igikombe ca afurika ibihugu ku bakinyi bakina muri za shampiyona z'ibihugu vyabo navyo twabibateguriye mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko reka tubanze tuyahere kuyagezwe hirya nino ku isi aho polisi y'uburusiya yataye muri yompi abarenga ibihumbi bitatu bazindukiye mu miyerekano y'abashigikiye umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu alexi nalvani n'indwi higira kabiri bihereje amabarabara basaba irekurwa ry'uwo munyepolitike mu gihe polisi ico gihugu yari yihanangirije iyo miyerekano mu ndwi iheze uno munsi yugaye ibituro vya gariya moshi bigera kuri ndwi vyo ku mugwa mukuru moscow yongera igabanya uruja n'uruza rw'abagenda n'amaguru kuri uwo murwa mukuru nyene amwe mu maduka amazu y'uburiro yo ku murwa mukuru w'uburusiya naho nyene yugawe nalvani yahagaritswe mu kwezi kwa mbere hakiva mu budagi kwivuza ishano yemeza ko yahawe na leta y'uburusiya muravyibuka leta zunze ubumwe za amerika n'umuryango umwe bwa buraya bikomeje gutera ivyatsi ifatwa ryiwe bisaba ko arekugwa atakirinze gusabwa bitegekanijwe ko urubanza rwiwe rwumvirizwa kuwa kabiri w'indwi buca adutangura ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru agezweho hirya nino ku isi ku ijwi rya amerika mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari ejo aho bukera kuwa mbere urwego rujejwe gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora mu burundi cnc rurakorana inama na zimwe mu ndongozi z'amaradiyo yugawe muri ico gihugu mu ntumbero yo kuraba ingene yosubira kwemererwa gukora mu yamaze kuronswa ubutumire harimwo abiri mpuzamakungu ariyo ijwi rya amerika muriko murumva n'iyabongereza bbc mu yaturiwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu radiyo y'abanyagihugu rpa na radiyo televiziyo renaissance ntiziratumigwa radiyo bonesha fm yoyo yaratumiwe uwirongoye leon masengo mu kiganiro yampaye yavuze ko biteguriye kongera kumvikana ku butaka bw'uburundi umve kwitegura gusubira gukora cyane rwose twakorera abanyagihugu kandi abanyagihugu bari bamaze imyaka itanu yose iheze batatwumviriza tutavugana turabyiteguriye cyane rwose ni ukuvuga kwitegura no kuvuga gute ni ukugira iryo shaka ryo gusubira gukora hanyuma abamenyeshamakuru bahora mu ibarabara basubire ku kivi bakore bakorera abanyagihugu bakorera n'igihugu turiteguye cyane rwose abo bamenyeshamakuru uvuga hari nk'igice c'abamenyeshamakuru bakora radiyo bonesha fm ubu unye bari mu buhungiro barakwiye abasigaye mu gihugu c'u Burundi kugira ngo mushobore gukora canke muzo kwikora ku bandi bandi muzoha akazi abahari barakwiye ama abarondera akazi ko kumenyesha amakuru ni benshi barahari barahari nta kibazo ibyo bidutera muvuze ngo barakwiye igice cyabo kibarizwa mu buhungiro lawo masengo igice cyabo ni ukuvuga gutse wewe ko twakoranye abamenyesha amakuru bari hanze ni bangahe rero ndazi yuko abari ngaha mu gihugu aribo benshi rwose gusumba ni ukuvuga ko nk'ababakorera mu ntara harimo abatari bake bari hanze y'igihugu abakora amakuru y'ikirundi kuri bonesha fm hariho abatari bake bari hanze y'igihugu abakora amakuru y'igifaransa kuri radiyo bonesha fm hariho abatari bake bari hanze y'igihugu nicyo nashaka kubaza abantu baragenda rezesitisho zikagumaho ni abantu baba iramfasabure suriseteteri kuri iyi si ntibishoboka abantu baragenda abandi bakaza hanyuma ku kibazo cy'ibyuma naho radiyo bonesha efemu yaraturiwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe turi guhara ibyuma bitari bike byaho byononekaye ibyo byuma byo mwaba mwarasubiye kubisubiriza kugira ngo sensi babwiye ati mutangure gukora bice bikunda byihuta twebwe ikintu dushima ni uko umukuru w'igihugu yaduhaye ubwo burenganzira bwo gusubira gukora ibibazo bindi nabyo birahari ibibazo bijyanye n'uburyo birahari turazi yuko tuzobihura nabyo ibibazo by'ibyuma turazi ko tuzohura nabyo ibyuma bimaze imyaka itanu bidakora n'ibitoba byarononekaye kiriya gihe bishobora kuba byarapfuye ariko n'ibintu bironderwa bikaronka igikuru ni ukuronka urwo ruhusha rwo gusubira gukora abantu bakava mu bushomeri kandi bari bafite ingufu n'ishaka ryo gusubira gukora icyo ni cyo gikuru nta bindi ibindi umuntu azorondera abagira neza badufashe abemera akamaro k'umwuga wo kumenyesha amakuru bazodufasha n'umukuru w'igihugu yatwemereye gusubira gukora akaba azi n'ibibazo twagiye duhura nabyo hariho ikigega kijejwe gufasha amaradiyo icyo kigega nacyo nyine tuzokidodora ko hanyuma umukuru w'igihugu adufashe nyine kuhashika turizeye yuko azobandanya adufasha kandi tuzogenda turonka inyishu y'ibibazo tuzogenda duhura nabyo ibibazo ni mu buzima bwa misi yose abantu bagenda bahura n'ibibazo hanyuma mukizera yuko ibyo bibazo nubwo bizoba bihari bonesha fm izosubira kumvikana ryari kuko mwavuze ko mwatumiwe na sense byumvikana ko uruhusha muja mumaze kururonka ngira ngo nka mirongo icenda n'icenda ku ijana ubwanyu mwibaza ko bonesha fm izosubira gusamirana mu gihugu c'u Burundi nka rya rigari mu masengo gusubira gusamirana ryari nakubwiye igikuru tumaze kuronka ubwo burenganzira bivanye n'ibizuba bivuye mu kiganiro twagiraniye n'urwego rujejwe gukurikirana ingene n'amakuru atangwa nibaza yuko atawumvuka neza na neza ngo ku wa gatatu kwa kane kwa gatanu ngo tuzoca dusubira gusamirana urumva ko hari ibibazo bijyanye n'ibyuma bijyanye n'uburyo n'amafaranga kubera arakenewe ariko nibaza ko perezida yavuze ati mu maguru mashya mwicarane murabe yuko amaradiyo asubira gukora ku neza y'igihugu urumva rero igikuru ni uko iki kibazo cyari cyashakuje igihugu kandi bidakenewe kiriko kirava mu nzira kigatorerwa umuti icyo ni cyo gikuru kuvuga ngo ryari n'ukuri ntaho kubwira ngo ngo mu ndwiza cyangwa mu ndwiza ibiri tugiye turashyiramo ingufu mu bijyanye by'ubuhinga n'ibiti turashobora gutangura gukora mu minsi zosa nko mu kwezi kumwe gutyo cyangwa amezi abiri hanyuma ikibazo cy'abamenyeshamakuru banyu mwakorana ubari mu buhungiro bahunze bafise icyo bita kontra byo gukora ubuzima bwabo bwose bakorera bonesha fm ariko bakaba batagikorana na mwebwe kuvuza muzi zahabaye kuko iradiyo yugaye bo coco muramaze kuciyumvira icyo onye ni ikibazo cyo kwicarira kandi burya anye akazi kose kagengwa n'amategeko kandi urabizi yuko hariho amategeko agenga iby'akazi ibyo byose ni ukubijyamo umuntu akaraba muri aya mategeko avuga iki byari bimeze gute byanditse gute amasezerano yari ayahe ni ibyo umuntu atajyamo ibibazo ntibishobora kubura nakubwiye mu buzima umuntu agenda ahura nabyo mugabo akagerageza kuraba ingena bitora bitorera inyishu Leo Masengo murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika murakoze cyane akazi keza inyuma y'iki kiganiro na Leon Masengo twagiye kumenya ko hari ukutavuga rumwe ku burongozi bw'iyo radiyo isanzwe ubundi itwarirwa mu ishirahamwe ARF Association Radio Sans Frontières bamwe mu batanguje iryo shirahamwe n'abari barirongoye imbere y'uko iradiyo isamburwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bavuga ko ibizofundikirwa mu nama ya CNC bitazoba vyega iryo shirahamwe na Radio Bonesha FM basigura ko uburongozi buvugwa ko aribwo buramutswa iyo radiyo bwahagiye bidaciye mu mategeko ni ikibazo tuzogaruka ko inyuma y'inama y'ejo kuwa mbere tugatumira impande zose ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda u rwanda amasaha make ari imbere ruraza gutana mu mitwe na guinea conakry muri kimwe ca kane co gusozera irushanwa ry'igikombe ca afurika c'ibihugu ku bakinyi bakina muri za shampiyona z'ibihugu vyabo ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu mu vya sport jean claude munyandinda amahoro jean claude ngaho i kigali mu rwanda turakomeye tumeze neza diane ego uwo mukino uraza gutangura sangapi hama ubereye urakoze cyane diane nibyo koko mu kanya kaza kuza mu masaha akuze ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi iraza gucakirana n'ikipe y'igihugu ya gine siri nasiyonari ubwo biraba ari saa tatu z'ijoro ku isaha hano i kigali ntabwo ntabwo biza kuba byoroshye rero muri irushanwa ryo guhatanira igikombe cya shani aho u rwanda rugeze muri kimwe cya kane kirangiza aho abakinnyi b'u rwanda bafite imbaraga cyangwa bafite ishyaka n'ingoga kugira ngo babe batsinda ikipe ya Guinea Conakry babe bazamuka bagere muri kimwe cya kabiri kirangiza nubwo ari akazi katoroshye ariko bamwe muri bo ndetse n'ababaherekeje ndetse na bamwe benshi mu banyarwanda bari hano i Kigali baravuga ko ari ibintu bishoboka uh, hanyuma wo twibutsa inzira u Rwanda rwaciyemo kugira ngo rugere aho ruri ubuga Jean Claude murakoze cyane Diane nibyo koko kugira ngo u Rwanda rugere muri kimwe cya kane kirangiza rwari ruherereye mu itsinda rya gatatu ari ryo itsinda se aho u rwanda rwari ruri kumwe na maroke na uganda ndetse na togo umukino wa mbere u rwanda rwahuye na uganda umukino urangira n'ubusa ku busa umukino wa kabiri u rwanda rurongera runganya na maroke ubusa ku busa hanyuma umukino wa gatatu ari n'uwahesheje u rwanda icyo yo gukomeza muri kimwe cya kane ni uwahuje u rwanda nyine na togo aho u rwanda rwashoboye gutsinda togo ibitego bitatu kuri bibiri ari nabo abantu bakuye icyizere cy'uko bishoboka no gutsinda gineya nubwo hari n'abandi bavuga ko ari umusozi muremure kurira abakurikiranira hagufi vya sport mu Rwanda barabona gute ivyuno rukino vyuno mukino biriko biravugwa ko gute amavubi barayaha amahirwe angana gute nibyo koko ukurikije uko abanyarwanda bitwaye cyangwa se uko bakiriye umukino wahuje u rwanda na togo umukino wahuje tike yo gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza hari benshi bafite icyizere cy'uko bishobora gukunda ikipe y'u rwanda ikaba yasezera ikipe ya gineya ariko hari n'abandi bavuga bati togo irakina neza nibyo ni ikipe ikomeye ariko gineya iri ku rundi rwego kubera ko gineya ifatwa nk'igihugu cy'umupira w'amaguru muri afurika abantu bakavuga bati ni byiza kwizera inzozi ko zishoboka ariko nanone gine la nationale ikipe ikomeye cyane ku buryo itapfa gusukirwa gusa nyine nicyo cyiza cy'umupira w'amaguru gihana abantu baba bavuga bati ibi birashoboka n'ibyo batekereza ko bidashoboka ugira ucyo ukabona birabaye jean claude amavubi akaramuka atsinze uno munsi igica gikurikira kizuba ari icaha uko bimeze uyu munsi nyine ni umunsi wa kimwe cya kane nk'uko ejo hari indi mikino yabaye ejo kuwa gatandatu hari indi mikino ya kimwe cya kane yabaye nababwira ko mari yakuyemo kongo brazzaville itsinze penaliti eshanu kuri enye umukino wari warangiye ari ubusa ku busa ndetse wongeraho na minota y'inyongera biguma ari ubusa ku busa undi mukino ni umukino utari woroshye wahuje kameruni na repubulika iharanira demokarasi ya kongo kameruni nayo yasezereye kongo kinshasa ibitego bibiri kuri kimwe iza gutsinda muri iri joro hagati y'u rwanda na guinea conakry izahura kuwa gatatu n'ikipe ya mali hanyuma undi mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza nawe uteganyijwe kuwa gatatu uzahuza ikipe ya kameruni yabonye tike ku munsi w'ejo kameruni ikazagomba guhura n'ikipe iza kurokoka hagati ya zambia na maroke babwira ko umukino wa zambia na maroke umaze gutangira mu kanya isaa kumi n'ebyiri urakoze cyane rwose jean claude munyandinda tukureke ubandanye ubikurikiranira hagufi hama mu gitondo wemera abakunzi b'ijwi rya amerika kuza kutubwira uko bizoba byagenze murakoze cyane diane
reka dusure gato mu gihugu cy'u rwanda havugwa abarimyi b'umuceri bo mu kiyaya ca bugarama batunga agatoki inganda ko zibashira mu gihombo giterwa no kubagurira umwimbu wabo ku giciro kiri hasi cyane mugenzi wacu temisokle mutijima yagendeye abo barimyi adutegurira ino nkuru
idan imodoka igiye mu muhanda kuko yabonye esanse icyo yagakuyeho ni kuri rimwe mu mabuga y'ubwanikiro bw'umuceri yaha mu kibaya cya bugarama abahinzi baranura umusaruro basiganwa n'imvura itangiye kugwa bitewe n'ubutoya bw'inzu yahafatwa nk'ubuhunikiro cyangwa se sitoke mu ndimi z'amahanga imifuka y'umuceri bamwe barayitwikirira aho hanze ku ibuga noneho bigeze hano rero bahita babona bibaye ibyabo ariko ntibamenya aho byavuye umuhinzi rero ntibareka kumucinyiza
ubusanzwe igihe cy'isarura ni igihe cy'ibyishimo kuri buri muhinzi nyamara kuri aba bo ibintu siko biri ibyo bigaterwa n'igiciro kitabanyuze bavuga ko inganda zitunganya umuceri zirimo gutwariraho umusaruro wabo twebwe turahinga tugahingisha ku mahera menshi buroke tukayisaruza ku bihumbi icumi tukayihingisha ku bihumbi icumi barangiza twakora imibare tugasanga amahera twatanze nayo atavamo igiciro bagena pe ni gikeya ukurikije ingufu ikiro cy'umuceri gitwara kuva umuntu agitangira gukurikirana igihingwa cy'umuceri gukurikirana igihingwa cy'umuceri mu mezi atandatu arindwi bitwara ingufu nyinshi byibuze amafaranga magana ane niyo yakabaye yasa n'ashimisha umuhinzi nabwo iterambere ry'umuhinzi byo byanagorana kimwe mu by'aba bahinzi bavuga ko bituma bakomeza gusigara inyuma mu iterambere ni ukuba igiciro cy'umusaruro wabo aho kuzamuka ahubwo gisubira inyuma uko imyaka ishira ushize bari baduhaye atatu n'itanu basi turavuga ibyo ari byo byose byapfa kugerageza ariko ikibazo dufite rero n'umubabaro dufite ni uko bashaka kugira gute nayo kuyagabanya kandi kuyagabanya kwacu ni ukudukinagaza umuntu akaza afata abonye minerivare y'umwana cyangwa ngo abone na mitiweli yo gutanga ubu ngubu ikibazo dufite nk'abahinzi b'umuceri dufite amakuru y'uko ibiciro barimo batumanura hasi inganda zishyize hamwe ziri kuduha magana atatu na makumyabiri ariko abahinzi ntabwo turi kuyishimira urabona ko basubiye inyuma si uko twari tumeze pe mbere tukigurisha umufuka ibihumbi mirongo itatu mirongo ine mirongo ine na bitanu twari abafashe ku mufuka upanze gutya nk'uko nguko tuba twateretse ariko ntayo tukibona abo baratunga agatoki amabwiriza asa n'aho ari isoko inganda zigera kuri enye zaho mu kibaya cya bugarama kuba nyirabayazana w'uko guhendwa ku musaruro bagasaba ko isoko ryafungurirwa n'iz'ahandi bagerageza gushaka uburyo igiciro cy'umuceri bagishyira hasi noneho bagatinza n'igenwa ry'igiciro mu rwego rwo gushaka ko tusigara tubinginga ati nyabune dushonje amafaranga igiciro mutuguriraho cyose turacyemera kubera iki umuceri ushobora kuva muri pakisitani cyangwa kuva tanzania ukaza mu rwanda ni iyihe mpamvu umuceri udashobora kuva hano ngo ugende i butare ugende i kigali mu gihe hariyo uruganda niba twemerere ahantu hari uruganda rwemewe mu rwanda ruze narwo rugura umuceri nk'iki kiba cya bugarama isoko rifungurwe kuri bose kumva twebwe baturekura koperative yacu ikadushakira abashoramari b'ahandi bakaza bakatugurira imiceri icyakora inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi zirahakana iryo kandamizwa abahinzi b'umuceri wo mu bugarama bavuga ko bakorerwa n'inganda bwana kayumba efuremu uyobora ako karere avuga ko mu kugena ibiciro bagurirwaho umusaruro nabo ubwabo baba bahagarariwe iyo bishyirwaho abahagarariye abahinzi ndetse n'inganda ziwugura bikorwa bose bahari minisiteri ishyiraho igiciro hari hari variyabure cyangwa hari ibintu byinshi irebaho ireba uko inyongeramusaruro zaguzwe igashyiraho igiciro cy'umukozi mu guhinga ku buryo bareba bakavuga bati dukurikije icyo umuhinzi atanga kugira ngo abone umusaruro cyangwa se ikiro kimwe cy'umuceri kingana gutya bagaheraho bashyiraho inyungu noneho bakagena igiciro gikwiye kuba kigurwa ku muceri udatonoye ariko aba bahinzi bakagaragaza ko ijwi ry'ababahagarariye bisa nk'aho nta gaciro rigira baraduhagararira bakagerageza no gushaka uburyo umuhinzi yabona ako gaciro ako sinzi ahantu bipira ingufu zabo zisa n'aho zitumvikana bwa cyane ariko burya umucuruzi mbona bafite izindi ngufu tutamenya ntabwo byadushobokeye kuvugana n'ubuyobozi bwa minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ku birebana n'ikibazo cy'aba bahinzi gusa amakuru twamenye ni ay'uko igiciro iyo minisiteri yagennye inganda zitagomba kujya munsi ku muceri udatonoye muri iki gihembwe cy'ihinga ari amafaranga magana abiri na mirongo cyenda n'atanu y'u rwanda ku kiro abahinzi bakagaragaza ko ayo mafaranga ari make cyane ku buryo uretse no kuba adahuye n'ibyo baba batanze bigiye no mu birebana n'ibiciro ku masoko umuhinzi w'umuceri asabwa nibura kuba yagurishije ibiro biri hagati ya bitatu na bine kugira ngo abashe kwigondera ikiro kimwe cy'umuceri utonoye ubu kiri hagati y'amafaranga magana inani n'igihumbi na magana abiri y'u rwanda temistokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihugu cy'u burundi hakomeje kuvugwa ibibazo hagati y'abubakanye eh, vyiyongera mu mihingo itandukanye ibi hari ingaruka vyoba biriko biragira muri iyo miryango na cane cane ku bana aka kabazo mugenzi wacu Fidel Niyongabo yakagarutseko na Madame Pamela Mubeza yanonosoye ivyerekeye gutatura amatati akaba haranira agateka kazina muntu Madame Pamela aba mu gisagara ca Ottawa muri Canada Fidel Niyongabo yakabajije kandi David Dusabe yanonosoye amategeko agenga abantu n'imiryango ari Bujumbura mu Burundi jewe cyane cyane ndakwibanda cyane ku bijyanye n'iby'amategeko kuko iyo tugeze kwahukana kwahukana amategeko ntapfa kwahukanisha abantu ukora bagize iki cyangwa kiriya bapfa ariko hariho ingingo zisanzwe zitekanije kugira ngo abantu bashobore guca gusaba kwahukana hanyuma sentare ishobore kubumviriza ishobore kubahukanisha izo ngingo nazo zikaba ari ingingo y'ijana na mirongo itanu n'umunani hamwe n'ijana na mirongo itanu n'icenda yo mu gitabo c'amategeko agenga abantu n'imiryango aho imvo zo kwahukana zishika zitanu imvo ya mbere ni ubusambanyi bwa mugenzi we imvo ya kabiri kubera uwo babana mugora birenze urugero mu vyerekeye amabanga y'abubatse imvo ya gatatu kubera amuturubika imvo ya kane kubera afise inyifato ityoza mugenzi we nayo ya gatanu ni mu gihe umwe mu bubakanye yagiriwe n'icyaha cyambika ibara mugenzi we ibyo nabyo bikavana ku buryo icyo cyaha gihambaye ni izo mvo zonyine sentare ishobora gukorera kugira ngo ukumvirize igihe uje gusaba kwahukana ibindi nabyo nibaza yuko ibitaba bijyanye n'amategeko je ahanini nisunga cyane cyane iby'amategeko yemera y'uburundi ndabyumva madamu pamela icyo kibazo nyine muri rusange ibibazo mubona bikunda kwaduka hagati y'abubatse mu ngo ntawe bidondagura biba ari byinshi ariko bikuru bikuru bishobora gutuma n'abubakanye bavana n'inkibi murakoze jewe si imbere sinohagara mu mategeko n'ibyo ni kimwe mugabo si yo jewe nohagarara ko cyane jewe nsanzwe ndaba nonosora ibijyanye n'amatati buriho jewe icyo mpagarara ko ni mbega biza kuki kugira ngo abantu batandukane turavye mu mico y'ikirundi jewe mfata ibintu bitatu bikuru bikuru bitatu rero icya mbere ni uko abantu kenshi bubakana kuko bashaka gukurikiza umugenzo cyangwa umuco atari uko ngo umuntu ngo mu mutima wiwe cyangwa aba yafashe iyo ngingo icyo ni icya mbere icya kabiri nacyo kikaba kijanye n'ubutunzi benshi abakenyezi baja kubaka atakintu na kimwe bafise akaja kubaka n'umuntu we yifatiye umwanya akarondera ubwo butunzi hanyuma icya gatatu bijanye naho nyine n'imigenzo n'imico y'ikirundi kuko imico y'ikirundi n'imigenzo irafise ivyo yemera n'ivyo yanka turavye umukenyezi nyene yigenza mu rugo rero sinzi ko no noja en detail no, donc no, no noja en detail pour expliquer ivyo mpejeje kuvuga ahanini ivyo bitatu kenshi nivyo bitunako ni ukuvuga ko vuguti noja en detail rero reka tuvuge ko uravuze ko icya mbere ari imico abantu bubakana bijanye bifatiye ku byerekeye imico mwobivuga muri make ni ukuvuga yuko nk'umwigeme aravuka agakura akubaka avyumva uko umusore aravuka agakura akarondera uburyo hama akubaka numva ko deja harimwo agahazi umukenyezi ntibaba bamwigishije canke umwigeme ko nawe arondera uburyo kugira ngo ashobore kubaka umugabo bakaba bamwigishije yuko we arondera uburyo kugira yubake mubana rero mu rugo uwo mugabo kuko amategeko abivuga ko ari chef de la famille defo barabyumva nabi akumva yuko umukenyezi cyangwa umugore wiwe ari umuntu ari munsi y'ibirenge vyiwe atari umuntu yiyumvira canke afise ubwenge hanyuma umukenyezi yashika muri urwo rugo ugasanga yamara intiki intiki ntakirya ntakiriya kenshi rero ivyo biratangura bigatera ingorane hanyuma uwo mugabo ukazibona mu minsi iza agiye mu bandi bantu hanze n'ibyo bigatera izindi ngorane hanyuma navuze ikintu cy'uburyo mu manda kigarukako kuko kirakomeye cyane kuko kirasambura naho kirubaka kikanasambura hanyuma uwo mugabo mu isanzu iyo yubatse we umukenyezi ni nka trofe ni itunga ashize mu matungo yiwe reka ntagakarorero arubatse inzu arayujuje araguze intebe araguze ibitanda araguze n'umuduga hanyuma akavuga ati buje nakwije nkeneye kubaka agace agenda akarondera umukenyezi w'umugore umukobwa akamushyira mu nzu numva yuko isa nk'uko ari ikintu yarondeye ashyira mu nzu yiwe eyi nari nibagiye n'ikindi kintu muribuka yuko umukobwa bamukwa mu burundi kandi twese turabyemera agaca arondera n'ubwo buryo akagenda akamukwa akamuzana muri uwo mwanya rero umukenyezi mu rugo wewe ntafise statu nk'iy'umuntu banganya agaciro umugabo yumva umenga afite agaciro karuta ak'uwo mukenyezi turavye ekonomikema ibintu byose aba yazanye kigaca gifatana na ca kindi rero yuko mu mico umuntu batamutegura ntamenya yuko kubaka ari ikintu kiva mu mutima w'umuntu nakuravye nagushimye numva umenga tuzobana ubuzima bwose oya dufata ngo nayegeze kubaka reka nubake ico rero kenshi nico gice kiba intandaro y'ingorane kuzogera ni hakazogera na ca gihe co yuko abantu ingo zisambuka kuko deja zero depart hari ikintu tutigeze twumvikana Ego, reka tugaruke kuri Maître David eh, ku bijanye n'amategeko igihe ubugeni abantu babiri bahuye bagatera igikumu ko bagiye kubaka amategeko abitegekanya gute ko eh, Madame Pamela yariko arabivuga nkuko bijanye n'imico abantu batabategura ndibaza no ku bijanye n'amategeko ko abantu benshi bada- batazi neza amategeko ivyo ategekanya mwo bitubwire ego murakoze imbere y'uko ninjira muri ibyo ngira mbanze jewe ntanga umuco Eh, hariho ibyigwa nari maze iminsi ntanga eh, mu kinyamakuru cyitwa akeza ngaha mu burundi aho navuze ku ngingo ivuga yuko ababiranye baziza gushira hamwe kudahemukiranira umugabo akaba ariwe mu- mutwe mu rugo reka ndavuge ni- ni ingingo y'ijana na mirongo ibiri na kabiri ababiranye bateza kudahemukiranira mu rukundo rwabo bagafashanya kandi bagatabarana umugabo niwe mukuru mu rugo arangura ico gikorwa akazikanije eh, n'uwo bubakanye mu mvugo no mu ngiro ku neza y'urugo be n'ibibondo vyabo ndabimari neza iyo umugabo atahari canke atabubasha agifise umugore aca amusubira muri iryo banga bisigura yuko eh, iyo avuze ko umugabo ari we mugu- mukuru mu rugo ntibisigura yuko eh, avuga ivyo yigombeye umugore agaca akoma amashi oya ari naco gituma iyi ngingo ivuga yuko batiza guhuza mu mvugo no mu ngiro ibyo umugabo wese ibyo umugabo atiza gukora atiza kubikora ari uko abanje kuvyumvikana n'umugore rero ikishasha kuvuga ngo umugabo yazanye byinshi umugore yavuye mu- mu muryango utunze ibyo o, mu mategeko biratomoye neza kuva umunsi babanye ntibashobora gutandukanye n'ibintu n'utariye n'ibintu byose bakaba bishyira hamwe ingingo y'ijana na mirongo ibiri na kabiri irabitomora neza mu gitabo eh, kigenga ingo n'imiryango yuko ibyo batunze byose uyu munsi bashabishira hamwe bagasangira byose rero je sinibaza yuko ico eh, pamela mubeza avuze eh, ko ari ic'ukuri eh, nibaza yuko ahubwo biva ku kutamenya kw'abakenyezi canke n'uko abagabo abagabo uko kuntu bamaze kwishiramo kumengo baba ari he- baba ari hejuru y'aba- y'abakenyezi n'abafata ingingo mu rugo je nibaza yuko ivyo eh, ari ukutamenya ni ukutamenya arico gituma bobimenyeraho ko umugabo ego niwe ivyo urugo bibazwa ni nka derege basubwe neza ni nka derege mwishure derege se batwara abanyeshure derege niwe babaza imbere ya bose hanyuma abandi nabo bakishura si kuvuga ngo derege ashayishura ku ruhande rwa bose oya baraba ninde mushefu mu rugo iyo bija hose hariho hose haba hariho umuntu abazwa ubwa mbere ivy'urugo kugira ngo ntihabe akajagari Yego.
rero ivy'uko umugabo ariwe babaza ubwa mbere ivy'urugo ntibisigura yuko ariwe acagaba byose acafata umugore uko yigombeye ari naco gituma bashizeho iki- iki gitabo c'amategeko kigenga eh, gihana amabi afatiye ku gitsina loi sur les vbg violence tasi sur le genre kubera ko hariho abantu usanga bagiye kwabiza canke kurenza urugero kuri iki kintu eh, c'uko ngo umugabo niwe mukuru mu rugo bagaca bagomba gutwara eh, ibitutu vyinshi birenze
bakunze baradiye ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibonagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
akaba ino ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire yakoze Fasil Gembehu yavyegeranije kuri mikro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe n'ibiganiro n'amakuru twabateguriye twongera tubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kubandanya kwirinda ikiza ca virusi ya corona namwebwe rero twibaze ko aho muri mubandanya kucirinda mugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu ahanje turaba turi kumwe mu makuru yo mu gitondo